Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika yumvikanira kuri FM ijana na kane n'ibice bitatu mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri turabara mu kije cuti turi kumwe kuri mikro muri kumwe na Fidel Niyongabo umwanya w'ikiganiro muri Isanga
muri Isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyo aho bita tura
ndi hano kampala uganda
ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Umukuru w'urunani rw'amashirahamwe y'umupira w'amaguru ku mugabane wa Afrika CAF Patrice Motsepe ku munsi wa gatatu w'indwi yaratangaje ibihugu bizokwakira igikombe c'umupira w'amaguru c'ibihugu vyo muri Afrika AFCON mu mwaka wa 2025 no mu w'ibihumbi 2027 hari mu birori vyabereye i Cairo ku mugwa mukuru w'igihugu ca Misiri urunani CAF rwatangaje ko igihugu ca Maroc arico kizokwakira ico gikombe mu mwaka w'ibihumbi 2025 ni mu gihe ibihugu vya Kenya, Uganda na Tanzania bizokwakirira hamwe igikombe c'ibihugu vyo muri Afrika cyo mu mwaka wa 2027 kuko vyari vyabisavye. Ni ubwa mbere Kenya, Uganda na Tanzania ibihugu vyo mw'ishami kwishira hamwe SEKAFA mu karere ko muri Afrika mu buseruko vyakira igikombe c'umupira w'amaguru c'ibihugu vyo muri Afrika kuva Ethiopia yakico gikombe hari mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na gatandatu. Maroc yasubiriye Guinea yambuwe mu mwaka wa 2025 mu kwezi kw'icumi ya, ya, ya, ya, yambuwe murantunga mu kwezi kw'icumi ku mwaka urangiye w'2022 uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu vyo muri Afrika kubera impungenge ku bijanye n'ibibanza n'inyubako bigenewe kwakira ico gikombe umuyobozi mukuru w'ishyirahamwe CAF Patrice Motsepe yatangaje ko ingingo bafashe izohesha agateka umugabane wa Afrika yavuze ko iyo ngingo yafatiye ku rugero rw'inyubako ibihugu bizokwakira igikombe cy'ibihugu vyo muri Afrika mu mwaka wa 2025 n'uw'2027 bifise harimwo ibibuga vy'umupira w'amaguru amahoteli n'ibitaro Mosepe yavuze ko ingingo bafashe yari igenewe gushimikira ku bumwe n'iterambere ry'umugabane wa Afrika mu kiganiro muri sanga twatumiye Suleimani niyo nkuru umenyesha makuru y'inkino akorera radio ejo heza FM Bujumbura mu Burundi na Ephraim Kayiranga umenyesha makuru w'inkino nawe nyene akorera radio television flash ikigali mu Rwanda batumire ndabaramukije
muraho mwiriwe Fidel Niyongabo murakomeye
turakomeye tumeze neza nashaka ndabaramukije nanje fidele ndabaramukije cyane ndabaramukije na efuremu niyo ari mu gihugu cy'u rwanda ndabaramukije ndashaka ndababaze iyo ngingo y'ishyirahamwe kafu yo guha uburenganzira bwo kwakira ibyo bikombe bibiri igikombe cy'ibihugu byo muri afurika cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu kuri maroc no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi kuri tanzania kenya na uganda iyo byabatangaje ibyo bihugu nibyo byitezwe kwakira ibyo bikombe muri iyo myaka ibiri itandukanye canke mwamwiteze ibindi bihugu nikihe bivuze ntangurire kuri Suleiman niyo nkuru
urakoze cyane fideli icya mbere cyo navuga je byantangaje mugabo ntibyantangaje cyane kuko ugiye kuraba igikombe ku mugabane afurika igihe cyatanguriye gukinwa ndavuga kane nimba ntihenze n'umwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo itanu n'indwi ugiye kureba muri iyo myaka yose nta gihe kigeze gikinirwa ku mugani muri mu karere ka eyafe hanyuma patrice motsepe mu ntunganyo yiwe y'igikombe cya afurika cyangwa se yo guteza imbere umupira w'amaguru urabona ko ashaka kuyisunga ibikorwa yaba mu ndinganizo ya uefa cyangwa se mu ndinganizo ya kapu ya fifa muri rusange ubwo rero aravuga ngo nanjye nimba bino umugabane wa isi yose nimba iriko irakora bino ndavuga fifa mu gutunganya igikombe cy'isi akavuga ngo canada mexique na amerika bazotunganya igikombe cy'isi kubera iki nanjye ntotunganya ntora ko ntangura indinganizo zishasha z'igikombe cya afurika ibyo urumva ni intunganya nshasha bashatse gukora ikindi naco ni muri bwa buryo bwo kuvuga ngo hari ibihugu byasizwe inyuma ah, byasigaye inyuma mu mupira w'amaguru kugira ngo tubiduze reka tugende tubiha amahirwe na cyane cyane ko ubona ko ibyo bihugu harimo n'ibihugu bigen- bisigaye byabaye konsita na cyane mu, mu, kubi- mu kwitabira ibikombe bya afurika ndavuga nk'igihugu cya cya tanzania cyari giherutse kwitabira mu- mu- haheze imyaka mirongo itatu n'icyenda muri bibiri na cumi n'icyenda kikongera kikagaruka ariko n'ubundi ukaba none n'ubundi cyongeye gusubirayo ubwo rero wumva rero ni mu buryo kwankuraje bino bi- bihugu muri rusange ariko no kwerekana ko umupira mu karere ushobora kuba wotera imbere cyangwa se ari ugutiza umurindi abari mu karere ka eyase muri Murakoze.
rusange gusa ikintu cyantunguye ni ukubera nka kenya yo yari ivuye mu bihano cyangwa se yari yakore- yafashe- yakofatiwe ibihano ukaca ubona baca bayiha amahirwe yo kwakira igikombe cya afurika anti uko uwo ari wese biramutangaza urabye n'izo nyubako ziba zisabwa ntabwo zihari muri bino bihugu ijana ku ijana bivuze ngo rero ni amahirwe bashatse guha cyangwa se ni shansi bahaye kano uno muga- ah, kano karere ka eyase murakoze nawe efuremu kayiranga kuba ah, akarere ka sekafa kashoboye guhabwa ayo mahirwe yo kwakira igikombe cy'ibihugu byo muri afurika cy'umupira w'amaguru mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri n'indwi bivuze iki kuri mwebwe
Eh, ntabwo ngewe byantunguye wenda ntandukanye gato na na Nasema nuvuga ko harimo ibyamutunguye urebye ah, politike y'umuyobozi wa FIFA Gianni Infantino ni nawo murongo ubona Dr Patrice Motsepe uyoboye CAF nawe yihaye arimo aragenda azenguruka ibice byose nta na kimwe ashaka ko gisigara inyuma Eh, ntabwo byantunguye kuko na mbere y'uko babyemeza byaragaragaraga byaravugwaga ko Maroc iri buze guhabwa kandi ya bibiri na makumyabiri na gatanu hanyuma Kenya Uganda na Tanzania bigahabwa kandi ya bibiri na makumyabiri na karindwi yewe nubwo iya bibiri na makumyabiri n'icyenda batayitanze ariko bivugwa ko ah, Benin na Nigeria nabyo byari byatanze iyo kandidatire ya bibiri na makumyabiri na karindwi aribyo bishobora kuzahabwa iya bibiri na makumyabiri n'icyenda Ah, ni ikintu gikomeye cyane arimo akora gusa birasaba imbaraga z'ibihugu ah, ndetse ubona ko we agerageza kwivuganira n'abayobozi b'ibihugu hakabaho ubushake bwa politiki kuko ntabwo ntekereza ko uganda tanzania ndetse na kenya ari byo bihugu byagiye bikishyira ari ibihugu ubwabyo byagiye bikishyira hamwe bikavuga ngo reka dutange ubusabe bwacu bitaganiriye cyane na mosepe bashobora kuba barabitanze ndetse yewe bamaze no kwizera bakavuga bati bazayiduha reka dutegure amasitade yacu tuzashyire hamwe nawe abashyigikire abibemerere eh, ku- dore ko ari nayo kandi ya mbere eh, igiye kubaho ifatanyije ibihugu bitatu aribyo byishyize hamwe kugira ngo byakire mu mateka ya kandi Murakoze.
hanyuma n'ahandi byabaye abagiye babikora wenda n'iza Ghana na nigeria zagiye zihabwa ibikombe bibi- ibi- ibi- zagiye zihabwa kandi bikayakira ari ibihugu bibiri ah, ariko ibihugu bitatu ndumva bitarigeze bibaho murakoze tuze ku mirongo ya telefone dufise steve derek eh, ndizeye ni umumenyeshamakuru w'inkino ari mu gihugu cy'ubusweda uratwumva derek Ego ndabumva neza.
Eh, ufise ikibazo ubaza abatumire cyangwa icyumviro ushikiriza kuri iki eh, kibazo turiko tuvugako Jena icyambere nibaza yuko kwari ugushima na cyane cyane kubona ibihugu byo mu karere ka Afurika y'ubuseruko n'iyo hagati bihabwa ubwo burenganzira bwo kwakira eh, kane y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi byari byaratevye byari byaranagoranye kuko eh, byari bitegekanijwe yuko ibihugu byategerezwa kwakira kane y'ibihumbi na mirongo ibiri na gatanu no mu bihumbi na mirongo ibiri n'indwi bitangarizwa i Kigali muri kongere ya FIFA ariko rero ntibyabaye bikiba kuko bavuze yuko ari amadosiye bakiriko barakurikirana na burya Gine yari yatwe ubwo burenganzira hanyuma Maroc nayo eh, imaze iminsi itegura amahiganwa menshi ariko rero eh, n'ubu rero ishyiramo ry'umupira w'amaguru muri Afurika CAF ryasanze icyo gihugu cya Maroc gisa nuko cyiteguye mu buryo bwose bushoboka kuko eh, twamenyesha yuko Maroc nko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu si cyo gihugu cyonyine cyaronderwa ubwo burenganzira bwo kwakira iyo kandi Algeria igihugu kibanyi cyabo cyarayishaka Benin na Nigeria byarashaka ico gihugu bihugu ha- byarashaka kwakira eh, ico gikombe eh, ico rero na Zambia nayo nyene yari mu bashaka kwakira ico gikombe cyo mu bihumbi na mirongo ibiri na gatanu ariko rero Maroc niyo yahawe amahirwe hanyuma nibaza yuko nk'uko Eprema bivuze mu bihumbi na mirongo ibiri n'indwi nibaza yuko si kure cyane mu myaka eh, i- itatu n'amezi ari imbere nibaza yuko ibihugu bitatu mu karere ibihugu bitatu muri Afurika nibyo rya mbere bizoba bitunganije ihiganwa mwe niryo ryo ku rwego rwa Afurika ariko rero eh, amakinga yo yarahari kuko impinga iracyari ndende kuko eh, gushika ubu muri ibyo bihugu igihugu ca eh, Tanzania gusa nico gifise eh, ikibuga kimwe rukumbi gishobora kwakira izo nkino mpuzamakungu zihuza imigwi iserukiye bihugu eh, ya Afurika ibyo rero nibaza yuko akazi gatanguye imyaka itatu si myinshi cyane ku gihugu gitegura kwakira ihiganwa rikomeye cyane ku mugabane wa Afurika Murakoze.
Eh, byo ni ibintu bidasanzwe kuko murazi yuko n'ibihugu nka Cote d'Ivoire nacyo nyene kigiye kwakira kandi ni igihugu cyayatswe kubera babona yuko hari ibikorwa byariko biri birikwega cyane ubu rero twizerere yuko Afurika yo hagati y'ubuseruko umuryango wa SECAF bagiye gukorera hamwe gushira ingufu hamwe kugira barabe yuko ivyo bihugu byo kwakira iyo kani yo mu bihumbi na mirongo ibiri n'indwi kuko gutangaza yuko bizoyakira ntibisigura yuko hari ibyo bizoyakira hari igihe ibikorwa byo kwikwega hari igihe bosanga ibyo bibuga birondegwa bitari na bike batarabitunganya muri uyu muri uwo mwaka ugasanga rero ah, ayo mahirwe aracitse eh, umuryango w'ibihugu biri muri sekapa ahawe ikindi gihugu murakoze ariko rero nibaza yuko hari ingingo yo gushima cyane murakoze yari steve derrick ndize umumenyeshamakuru w'inkino ari mu gihugu cy'ubuswede ndabashimiye murakoze cyane
Ah, mwavuze mu buryo bwari ko muravuga ko umukuru w'ishyirahamwe CAF eh, Mutsepe yavuze ko yafashe iyo ngingo kubera yarabye ibyo bihugu intambwe byagize mu bijyanye n'inyubako ariko mwabuze nko ku bihugu bya sekafa ko eh, nk'ibibuga n- n'ibindi bikorwa by'inyubako bi- byorohereza kwakira igikombe cy'ibihugu byo muri afurika bitarashyikwa ko eh, cane Eh, mwibaza muri iyo myaka i- isigaye eh, ubu turi mu mwaka w'ibihumbi na mirongo irindwi na gatatu ko ivyo bihugu bya kenya tanzania na uganda bironse amahirwe yo kwakira igikombe cy'ibihugu byo muri afurika mu mwaka w'ibihumbi na mirongo ibiri n'indwi mwibaza ko bazoshimikira kuri izo nyubako mbaze we suleimani
Eh, eh, nibyo ma- murakoze ngomba mpere gatoya ko nsubije inyuma gatoya mu mpe- masegonda make ku cerekeranye n'icyo nari navuze ko byantangaje cyane ibyantangaje cyane nibaza ko ibyo natangaza n'umunyafurika ni ukubona umu- igikombe cya afurika kigiye gukinwa n'ibihugu kigiye gutunganywa n'ibihugu bitatu icyumva wari wese cyategeza kumutangaza kuko ntibyari bwawe ku mugabane wa afurika aho gitunganywa n'bihugu bitatu ibi rero byarantangaje cyane ikindi cyantangaje cyatumye mba ko bya- byantangaje jewe ni ukuba kenya yarivuye mu bihano ikaba iciye ahabwa amahirwe yo kwakira igikombe cya afurika ubwo nabyo urumva byategeza kuntangaza cyane hanyuma icyiyongereye ko ni ukuba ibyo bihugu kandi eh, biri mu karere katari gasanzwe kakira igikombe cya afurika nubwo bigahabwa ayo mahirwe imbere y'ibindi bihugu bise- bisanzwe bifite amahirwe yo bisanzwe byakira icyo gikombe cya afurika niyo mpamvu rero navuga ngo byarantangaje ariko nk'uko uwa telefone Steve- steve derike yarabivuze nanjye ndamu- nunge- nunganira ku byiwe nobishima ariko gusa urumva si amahirwe ijana ku ijana uvuga ngo bizokunda hanyuma kuri uwo mwanya warumpaye rero werekanye n'umwanya usigaye ndavuga ni imyaka ine kugira igikombe cya bibiri na mirongo irindwi kibe urabye umwanya ni, mu, ni munini mugabo si na munini cyane bivanye n'ibikorwa uko bikorwa ngaha ku mugabane wa afurika muribuka igihugu cya cameroon cyarahawe amahirwe cya cote d'ivoire cyarahawe amahirwe yo kwakira igikombe cy'isi ni- cya afurika ku ijana n'ihenze barayakwa bivuze ngo amahirwe yo ku mugabane wa afurika rimwe na rimwe hari igihe tuyakwa bivanye n'intunganyo siwate politike z'ibihugu na politike z'umupira w'amaguru cyangwa se z'abarunguye amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu buryo bwo kubaka ibibuga cyangwa se biba bikenewe kugira ngo bakire amahiganwa mpuzamakungu hanyuma no ku rundi ruhande urabye eh, muri tanzania barafite ikibuga mugari ikibuga cy'aba bantu twibukanije neza uyu munsi ejo bundi cyatse guhagarikwa ku byerekanye n'inkino mpuzamakungu kubera kimaze kuba bavuga yuko itapi yayo imaze gusaza ikimenyetso ko hari byinshi byo gukora kuri ibyo bihugu kugira ngo bashobore kuronka i- ibyo bibuga ndabona ko rero imyaka itatu bivanye na politike mbona y'umupira w'amaguru muri ibyo bihugu bitatu uganda turabona ingene ko baradevelopa amatara n'ingene bifuza ko umupira w'amaguru mugerageze muze muravuga mu kirundi suleimani Unafasha.
Mhm.
sabwe Eh, mugerageze muze Eh, muravuga amajambo mu kirundi yego.
mubishoboye Eh, eh, eh, okay turavye ndiko ndavuga nti turavye iterambere ry'umupira w'amaguru mu gihugu ca, ca, ca uganda tukaraba mu gihugu ca tanzania ingene bariko baritabira igihe none ingene bariko barabishira iriko politiki yayo iriko iri- iratera imbere mu mupira w'amaguru tukaraba no muri kenya nyuma yo kuva mu bihano uko bariko baritunganya nabo nyene ndabona ko bahawe ayo mahirwe ankoro n'akarere kakaba gahawe ayo mahirwe nta n'umwe ata- na patrice mutsefa akavuga ngo dushaka guteza imbere umupira w'amaguru dufashanije nuko intunganyo ya fifa nk'uko uh, efuremu yabivuze bategerezwa kuba guha amahirwe no guhimiriza no gukurikirana ibikorwa muri ivyo bihugu kugira ngo ejo ntibazoze kuvuga ngo ibihugu bitatu turabyimye amahirwe kandi bashaka gukora nk'ivyo F- fifa iriko irakora nizera ko nta mpinduka canke se nta n'ico niteze kizoba c'impinduka cerekeranye no kwaka ico gikombe eh, kucakira ivyo bihugu bitatu tanzania Mm.
uganda ndetse na kenya kandi Murakoze.
ndizera ko nawe ayo mahirwe niwe yapfisha ubusa uko biri kose bizogenda neza tugaruke ku mirongo ya telefone dufise Bruce Didier uratwumva
nyira neza uhamagaye uri he
nanyemereye mu rwanda mu karere ka rusizi ikibazo cyiyumviro
Bo, icya mbere na mbere ni ukubanza gushimira kafu yabanje gutabanya tanzania kuri izakira amarushanwa icyo twishimiye cyane ikindi twifuza ni uko natwe mu rwanda wenda baza dutekereza natwe tukacyakira murakoze murakoze ndabashimiye
mwe namwe
Ah, kuri icyo kibazo mwariko muravuga ku bihugu ari rya mbere bibaye bitatu vyakira igikombe cy'ibihugu byo muri afurika Ah, ibihugu bitatu kenya tanzania na uganda mu karere ka sekafa Uh, Efrem Kayiranga wibaza icyabitumye ni iki uh, Suleimani yakaravuga umuntu aravye iz- inyubako ku bijanye n'ibibuga by'umupira w'amaguru ku bijanye n'amahoteli n'ibindi bibanza byorohereza eh, kwakira igikombe nk'ico mwaba mwibaza ingingo ya mosepe yafatiye kuki
Ah, ingingo n'ubundi ni ubushobozi kuko ah, ni stade icumi nk'ubu ngubu ni stade icumi zizakoreshwa muri rusange ibibuga by'imyitozo mirongo itatu na bitandatu ah, ni bije ikabakaba hafi miliyoni ijana n'enye z'amadolari y'amerika ubikubiye hamwe Ah, sintekereza rero ko hari igihugu cyo muri East Africa cyo mu muryango wa afurika y'uburasirazuba cyangwa se muri aka karere gifite ubushobozi bwo kuba cyakubaka izo stade mu gihe cy'imyaka ine ubu ngubu dufite stade imwe muri ibyo bihugu bitatu byose stade imwe niyo ah, yemewe uwanje wa Mu- benjamin mukapa ah, hariya mu gihugu cya tanzania izindi ni ukuvugurura izindi ni ukubaka bundi bushya ndetse kandi n'iyo igihugu cyabishobora iyo bije kikaba kiyifite izo stade icumi kikaba cyazubaka ni no gutekereza ngo ejo izo stade zizakorerwaho iki kuko ziba ari stade nini Ah, kuvuga rero ngo amakipe ya hano mu karere adakina sopariga ari menshi adakina imikino ya champions league ya caf champions league adakina imikino ya caf confederation cup atagira ibihugu bihora muri kan ngo bizaza- bizakomeza bikinire kuri izo stade biragoranye kuko ugiye kureba nka nka tanzania gusa icyizere ni uko ah, nubwo ubwo bushobozi icyo kibazo cy'ubushobozi gihari icyizere ni uko ubona hari ubushake bwa politike kuko nk'izo stade icumi tanzania ikaba ifite benjamin mukapa ndetse na uhuru stadium nayo ziri i dar es salaam Ah, muri zanzibar bakaba bafite amani stadium ndetse arusha mama samia suluhu hassan perezida wa tanzania yahise ategeka ko hatangira kubakwa stade ubwo bushake bwa politike burahari ku ku rundi ruhande rwa kenya ah, bafite mo international sports center ari i katarani i- i- isanzweho ni ukuvugurura bafite nyayo stadium muri muri nairobi nayo ni ukuvugurura ah, bakaba bafite kipchoge keino stadium hariya muri eldoret naho perezida wa kenya ndetse n'ubuyobozi bwa kenya muri rusange yewe bwahise bunatanga bushyikiriza kdf kenya defense force gukurikirana imyubakire y'izo stade urumva ko igihugu cyose kirafatanyije inzego zose wajya muri uganda ni igikorwa gishyigikiwe na perezida yoweri kaguta museveni ntibaburwa kuko abasanzwe bafite nelson mandela national stadium ni uku- ni ukuvugurura hariya muri kampala hanyuma bakubaka n'izindi bakavugurura iyi ya ya ya ya fofa fofa stadium Ah, n'ubundi nayo isanzwe hari ko ni ni ukuvugurura mu gihe bagomba no kubaka iyi hariya muri hoima bakubaka n'iyindi ya akibu olympique mu mu mujyi wa wa rira urumva rero ibyo bintu byose buri gihugu kizakora abaperezida batatu bahagurutse samiya suru hasani museveni ndetse na na na na william ruto dr william ruto ah, ni ubushake bwa politike bashyize hamwe nta kabuza ngewe mfite icyizere ko bizakunda kuko ni ni igihugu kibirimo ntabwo ari umupira gusa uri ku ruhande u- ubirimo Murakoze.
ubundi kuvuga ngo igihugu kimwe cyangwa bibiri byari kubyakira ah, byari kugorana haba mu rwego rw'amahoteli haba ku rwego rw'ibibuga ibaze nyine igihugu muri east africa ibibuga icumi ndetse eh, byo gukiniraho n'ibibuga mirongo itatu n'ibi- na bitandatu by'imyitozo ese ubundi iki gihugu kiramutse kibyubatse byazakoreshwa iki nyuma yaho ko umupira muri aka karere ubona utaratera imbere Ibyo Murakoze.
byose rero nkeka ko aribyo byarebeyeho kugira ngo byarebweho kugira ngo ibihugu bitatu bishyire hamwe murakoze Eh, tugaruka kuri steve derike ndizeye arafite akantu yashaka kuvuga kandi Eh, deri
Ego, murakoze cyane nibaza yuko nagomba kugaruka kuri abo batumire kuko nibaza yuko kubona tanzania uganda na kenya bihawe ayo mahirwe adasanzwe yo kwakira kane mu bihumbi na mirongo ibiri n'indwi nibaza yuko ari n'akaryo kadasanzwe ku bihugu bibanyi byabyo aho ndavuga uburundi ndabona ndavuga u rwanda kuko ibihugu bishobora kuzokwitaba iyo kane ari mirongo ibiri na bine ugasanga rero hari ibihugu bikenera kwitegurira muri ibyo bihugu bibanyi kugira bibe biramenyera biramenyera ikirere imbere y'uko byinjira mu ihiganwa nyezina nagomba mbaze nko- nka upapa utamudazi ko akurikirana cyane iby'umupira w'amaguru mu burundi ubona hari politike y'uko twakwizera y'uko muri iyo myaka itatu mu burundi hashobora kuzoba hari ibibuga bibiri cyangwa bitatu mpuzamakungu byo kwakira inkino cyangwa imyiteguro eh, y'inkino mwene izo nk'iza kane mu gihugu cy'u rwanda nibaza yuko basa n'abatanguye nibaza yuko ariyo stade stade amahoro ariko iravugururwa iriko irasubirwamo hari ibindi bibuga byoba ari nka bitatu cyangwa bine kumbure byoba biri mu migambi ya leta y'u rwanda kugira bashobore gu- kuzokwake- kuzofasha mu kwakira izo nkino kuko nk'uko twabivuze kwakira inkino za kane ziri ku rwego rwa kane nibaza yuko muri ino myaka eh, atari ibintu byoroshye birashobora no gukenera eh, no kuba ngombwa ugasanga hari igihugu kititeguye neza mu bihumbi na mirongo ibiri n'indwi ugasanga baciye basaba ikindi gihugu kibanye yuko eh, twokorera mu ngata icyo gihugu eh, cyahawe ayo mahirwe muri ibyo bihugu bitatu nagomba mbaze ingene bimeze ngaho mu bihugu ubu twamukamwo hari mu burundi cyangwa mu rwanda hanyuma twizere yuko ayo mahirwe tuzoja duca mu myanya y'intoki murakoze cyane murakoze Eh, mumwishyure suleiman
Ah, arakoze derike icya mbere cyo novuga ko ah, mu burundi sinovuga ko ijana ku ijana tuzoba tumaze kuronka tworo- mu myaka ine tuba dufite ibibuga bibiri cyangwa bitatu bikomeye cyane ku byo byo kwakira inkino mpuzamakungu ariko ibintu yavuze ko ibihugu bishobora kuzoza kwitabi- kwi- kwitegurira mu gihugu mu- mu mu bihugu byegereye bino bihugu bi- bino bihugu birashoboka mu burundi ko ibi- ibibuga byo kwa- bya- by'imenye- by'imyimenyerezo ko bashobora kubironka kuko murabona nk'imakamba hari ikibuga cya nkuru nziza peace complex stadium hanyuma i bujumbura hari ikibuga stade intwari iriko irubakwa nayo ndizera ko mu myaka ine nawe inzoba yaruzuye bivuze ngo ibyo bibuga na- be nayo ikibuga urukundo cy'ingozi birashoboka ko ibyo bibuga bishobora kuba byo kwakira ibihugu bikagira imyimenyerezo bitegura kuzoja gukinira muri tanzania cyangwa se muri kenya cyangwa muri uganda ibyo by'imyi- ibibuga by'imyi- by'imyimenyerezo birashoboka ko bizoba byabonetse mu gihugu cy'u burundi hanyuma fatiye kuri ivyo yarabuze mu gihugu cy'u rwanda mu gihugu cy'u rwanda hose novuga ko byozoteba cyane kuko bo basanzwe bafise tele stadium bafise stade amahoro iriko irasubirwamwo bafise na stade ihuye eh, iriko irasubirwe- iri- yasubiwemwo ndetse novuga ko ubu yakira inkino mpuzamakungu hanyuma bakagira n'ibindi bibuga byagiye byakira shani ya bibiri na mirongo ibiri na na cumi na gatandatu ibyo rero ni ucabana ku gihugu cy'u rwanda ko bobo ibibuga byo gukoramo imyimenyerezo bisanzwe bihari nta nubwo buvuga ngo basabe ba- ba- ibyo basubiramwo byinshi cyane ahubwo ku kantu nokongera ko yavuze kerekeranye yuko mu ivyo bihugu hashobora kubura igihugu kimwe kikagira iki kikavuga ngo twebwe ntitufite uburyo bwo kwitegura je ndabona ko nk'igihugu cy'u rwanda nacyo cyitunganije neza birashoboka ko nk'igihugu kimwe mu gihe byo- cogogwa n'ibibuga amahoteli mu gihugu cy'u rwanda ariho icyerekeranye na infrastructure cyangwa se inyubako ibibuga biriho cyangwa se bona bishyira no no barashobora kuba bafite nk'ibibuga nka bitatu mu gihe bubitunganya neza ubwo birashoboka ko nk'igihugu cy'u rwanda gisubiriye igihugu kimwe mu gihe byoba ngombwa byokunda bavuze ngo ace- ba- bibaye atari uburyo bwa giturumbuka ku gihugu cy'u rwanda byokunda mu gihugu cy'uburundi ndafise amakenga kuko Mura- ibibuga byo gukinira kizo nkino biragoye cyane birategurwa umwanya muremure mugabo ibibuga by'imyimenyerezo byobyo numva mengo ntiyogira amakenga steve derike birashobora kuba byabonetse n'amahoteli yo kwakira imigwi ije gukora imyimenyerezo mu gihugu cy'u burundi nibaza ko nayo ahari kuko se nketwari cyangwa se inyenyeri zitanu amahoteli nk'ayo y'inyenyeri zitanu ariho nibaza ko atakibazo murakoze ku mirongo ya telefone dufise richmond eh, squad bara uratwumva
yego ndabumva uduteye akamuriye
Eh, ndi muri tanzania ufise ikibazo baza batumire iciyumviro ushikiriza
Mm, kari akabazo nari mfise nashaka kubaza mukabaze
Mm, nashaka kubaza babatumire cyane cyane nk'ibintu bo- nimba baba babizi bakatubwira ivyo baba bisunga mu guhita igihugu kiba kigomba cakire nyankinyo Eh, kiretse kiretse ibyo ndibaza ko icya mbere cyo cyari ari uko ibibuga biba bihari bik- bikwiye rero nakenera kumenya ikindi kintu baba bisunga
murakoze
yego nawe mumwishure efuremu
Ah, iki- icyo bakurikiza ntabwo ntekereza ko babanza bakareba ibibuga bo- muri iyi minsi abantu babanza bakavugana na na za leta twarabibonye ni politiki ya infantino kuva hejuru kuri fifa ah, ba- twarabibonye batanga n'igikombe cy'isi uburyo ba- ba- bagitanga iyi kandi bagiye bayitanga mu bihugu bimwe na bimwe bidafite ubwo bu- bu- bidafite ibyo bibuga ariko kandi bifite ubwo bushake ibihugu bya- byemeje ko bifite ubwo bushobozi rimwe na rimwe wenda ubwo bushobozi bukabura bagakomeza bakabagenzura bakabagenzura ariko kandi barimo baragendera cyane no kuhinduranya icyo nakwita rotasiyo mu ndimi z'amahanga kugenda bahindura niba bavuye mu ihembe rya afurika bakaba bareba muri afurika y'uburengerazuba bakareba muri afurika y'uburasirazuba ariko bagendeye nyine kuho bishoboka ahari izo hoteli eh, n'ibindi ariko ubona ari ibintu musepe yahagurukiye agenda aganira na za- na za guverinoma by'umwihariko
murakoze
Eh, unyemerere fidele
yego mu- muri make
nunganira ariko muri make nunganira efuremu ibyo avuze nibaza ko uyu mwanya ntabwo umupira w'amaguru usiri- ukiri mu mafederasiyo gusa nta nubwo hari umupira uri uri ndavuga mu- mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu gihugu cyangwa se mu bihugu runaka umupira w'amaguru uba wabaye cyangwa wabaye politike ya ya leta y'amaleta atandukanye ni nayo mpamvu abarongozi b'ama- b'amafedera- ba- b'amakonfederasiyo ndavuga amashyirahamwe yegukira imigabane kenshi uzasanga agendera- bagendera ibihugu bitandukanye n'iyo babigendeye ntabwo babonana n'abarongoye amashyirahamwe gusa ari nabo babonana n'abakuru b'ibihugu ni ukuvuga kugira ngo barabe ihitamwo ryo eh, ryo- ryo kuguha ama- uburenganzira bwo kwakira igikombe runaka yaba ibya afurika cyangwa se icy'isi habanza kubaho kumvikana kw'amaleta n'ayo makonfederasiyo cyangwa se na- n'abasanzwe barongoye umupira w'amaguru haba ku isi cyangwa se muri konfederasiyo cyangwa se eh, mu ka- mu- mu- ku mugabane ibyo rero bivuze ngo icyo nicyo cya mbere wanagomba kibanza kujaho hanyuma hakabaho kuraba ibyo bindi mu nyuma Eh, bakaraba n'uko igihe igihugu gihagaze kuko burya n'umutekano w'ikintu gikomeye cyane ibyo rero nibaza mu byo bisunga biri mu- biri ku isonga murakoze umusaza ngenze ndore uratwumva
Eh, ndabumva ndabumva ni amahoro Ut- uduteye akamuriye
ndi mu rwanda mu karere ka gicumbi umurenge wa bwisigi
ikibazo icyiyumviro
mbere na mbere ndashimira umutumirwa ku kutubwira byinshi byiza kandi nkashimira nk'itangazamakuru kuba mwabahaye umwanya mukaduha n'umwanya tukagira uruhare mu kiganiro ni ukubashimira rwose murakoze Eh, ariko nkabaza nk'ikibazo nk'umutumirwa urabona yuko eh, u rwanda nako kenya n'uruganda bazacyakira muri bibiri na makumyabiri na karindwi sibyo se ubwo yego
Eh, none si ubwo nk'ibi- nge ndavuga ku bikorwa remezo arabona haza ha- ha- ibikorwa remezo mu myaka itatu kandi itakiri imbere arabona ibikorwa remezo bizaba bihari kuko kiriya ni ni imikino cyangwa n'igikombe gisaba kugira ngo gitegurwe neza yaba amacumbi ibikorwa remezo imihanda n'ibibuga byiza bikinirwaho n'abara kuko n'igikombe gikomeye cyane aravuga mu mya- arabona ko afite arabona yuko mu myaka itatu iri imbere ntabwo igihe gisigaye noneho ibyo bihu- ibyo bikorwa remezo bizaba bihari ku buryo nta mbogamizi izahaba murakoze
Eh, nanjye ndabashimiye efuremu wari wabyishyuye sinzi ko ari cyo kongera ko ngira nti yari yabikurikiye neza
Na- na nabisubije nari nabyishyuye ariko icyo namubwira ba- hari ibihugu twagiye tubona bihabwa gutegura ariko bikanga bikarangira izo stade zituzuye Eh, ariko mu myaka ine stade iba yuzuye namuha akarorero ka stade amahoro hano mu rwanda aho stade ubona rwose imyaka ibiri igiye kuba yuzuye mu mwaka utaha ba- baba batashye stade amahoro rero kuba hari ubushake bwo kuva kuri perezida w'igihugu haba muri kenya haba muri uganda haba muri tanzania hari icyizere rwose ko buri ruhande yaba tanzania stade isabwa kuvugurura ndetse n'indi basabwa kubaka yaba muri kenya ah, ba- bizaba byarangiye yaba muri uganda hose izo stade bizaba byarangiye rwose
turabashimiye Eh, tubandanye eh, tubandanirize kuri bitoki macumi david eh, Is- isumba byose uratwumva
ndabumva ndabumva neza cyane uhamagaye uri he isumba bose isumba byose murantunga
yego neza neza mpagaze mu ntara y'amakambari mu gihugu cy'u burundi ufite ikibazo baza cyiyumvira ushikirize ubishikirize
Eh, hanyuma yewe kw'ibyo icyo kibazo ndabona nda- nda- ndagiye dukurikirana neza na neza hariho ibihugu bashobora guha ayo mahirwe mugabo ugasanga birangiye ku kanyuma rero icyo nasaba guterera ibyo bihugu yaba tanzaniya uganda ni uko boraba bakitegura neza cyane ari udukosa bakadukosora hakiri kare kugira ngo tugire ya mahirwe hasigaye iminsi mike cyane kugira ngo dutangure hazumva ngo babakatiye ngo ngo bahaye ikindi gihugu kanaka ngo bahaye isuku rero ndabasaba kwitegura neza cyane bakosora utunenge tuhari hakiri kare kuri ibyo sitade kuko yego ni ni ukuvuga ngo turiko turiya nka twebwe abanyafurika cyangwa iby'iwacu ngaha mu karere ariko ni ibintu biba bimeze neza cyane rwose mugabo si usanga abo hejuru bakubwiye bati kosora iki ini kimeze neza umva iyi n'iyi n'iyi bigiye kugenda neza rero basaba yuko kwitegura guhera ubu nyene kugenda kugenda ibyo bishyize ku kanyuma ngo twanyu twasanze baha ikindi gihugu kanaka ngo twasanze izi mvo izi n'izi n'izi n'izi mwakoze icyumviro kandi cyariye murakoze ndabashimiye ku cyumviro cyanyu radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda aho turiko tuvuga ku ngingo yafashwe n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika caf ku munsi wa gatatu w'indwi yo guha uburenganzira bwo kwakira igikombe cy'umupira w'amaguru cy'ibihugu byo muri afurika cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatanu igihugu ca maroc no mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi ibihugu bitatu byo mu karere ko muri afurika yo mu buseruko ni ukuvuga kenya uganda na tanzania nkaba mfise abatumire Uh, Suleiman niyo nkuru umumenyeshamakuru w'inkino akorera radio ejo heza FM Bujumbura mu Burundi na FM Kayiranga umumenyeshamakuru w'inkino uh, nawe nyene uh, akorera radio television flash Kigali mu Rwanda nashaka mbaze uh, ku vyerekeye uh, ingingo ya ya Motsepe mwibaza ko ubu azobandanya agerageza gukwirakwiza mu turere tugize Afurika ibihugu bizokwakira iryo higanwa ah, aho kuguma bija ku ruhande rumwe nkuko vyahora imbere yaho Ah, mbaze Frem
Eh, ubona yaratangiye no kubigeraho kuko ni muri iyi afurika y'uburasirazuba nibishoboka ntibayambure eh, kenya tanzania na uganda azaba atsinze igitego azaba agaragaje ko byose bishoboka nyuma y'imyaka mirongo itanu n'umwe kandi igarutse muri east africa muri afurika y'uburasirazuba no hagati azaba atsinze igitego bizamworohera no kugaragaza ko n'ibindi bice na benin na nigeria bihita bikurikiraho ah, bizaba byiza kugaragaza ko yanasubira no muri afurika y'uburengerazuba ko yajya no mu barabo hejuru mu ihembe rya afurika ni nayo mpamvu ubona abayegereye cyane abaperezida b'ibihugu kuko kera federasiyo yajyaga itanga ubusabe ishyirahamwe runaka ryajyaga ritanga ubusabe ariko ugasanga ntiryabyumvikanyeho eh, n'igihugu n'ubuyobozi bw'igihugu ugasanga rimwe na rimwe habayemo kubambura cyangwa se leta ntishoye ayo mafaranga ariko ubu ngubu ubona ko ari igihugu nyine niho nkomeza gutsimbarara kizaba ari igitego atsinze mu gihe ariko iyi kan ya bibiri na makumyabiri na karindwi izaba ibashije kubera muri afurika y'uburasirazuba muri ibi bihugu bitatu bise east africa pamoja iyi kenya uganda ndetse na tanzania n'abatarabyemeraga n'ababishidikanyagaho gukomeza kuzengurutsa izi kane cyangwa se amarushanwa muri rusange bazahita babyemera murakoze
bakoze nama
Ah, tukubitire kuri mirongo ya telefone dufise niyitanga Simon uratwumva
niba ndabumva niyitanga Simon uduhamagaye uri he
ndi mu rwanda mu ntara y'amajyepfo ubaze ikibazo canke icyumviro
Mm, murakoze Ah, ndagira ngo fm na na Suleiman banze mbashimire basabe baze no kunsubiriza hamwe ese kuba kuba perezida wa fifa mufantino na perezida wa kafu ibi bikorwa bari gukora na mbere hose nkurikije uko barimo bikorwa ntabwo byari ku rwego nk'urwo barimo babikora ese babona ko uh, mu gihe wenda perezida wa kafu na perezida wa wa fifa baba batakiri wenda mu nshingano cyangwa se badatowe mu yindi manda babona ibi bikorwa wenda ubwo ibikorwa byabo birivugira ariko twagiye tubona hari abantu ibikorwa byabo biba byivugira ariko manda zabo ntizikurikirane ugasanga hajeho undi arabihinduye hambwire nimba bo babona bitazagira bitazakoma mu nkokora wenda mu gihe aba ngaba baba- bazaba batakiri batakiri mu nshingano ndabashimiye icya kabiri wenda yego icya kabiri ngira ngo mbabazeho ah, ndagira ngo babwire se kuba ah, uganda kenya na tanzania eh, bigiye ku- kuzakira kandi ya bibiri na makumyabiri na karindwi Ah, kandi tuzi ko nk'uko banabivuze uruhare rwa politiki rurigaragaza muri ibi bintu ruragaragara rufitemo uruhare rukomeye yaba kubaka ibikorwa remezo ku bihugu n'ibindi ariko bambwire kuba uganda kenya tanzania ahagiye kuba amatora mu myaka ibiri iri imbere cyangwa umwe ugiye uri imbere mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane na makumyabiri na gatanu makumyabiri na kane makumyabiri na gatanu ntibabona ko bishobora kuzaba inkomyi tujyanye na politike z'ibihugu dusanzwe tuzi byo muri afurika usanga umuperezida umwe adatowe hahinduka ibintu byinshi ugasanga politiki yatangije zirahagaze kubera politike eh, z'ibyo bihugu zi- zi- zi- zifite uko zimeze uko nguko bambwire nimba batabona ko bishobora kuzagiraho impungenge ku ku bijyanye no kwakira igikombe cya bibiri na makumyabiri na karindwi murakoze Eh, Suleiman muri make mwamwishyura ha imbere y'uko eh, Efrem nawe agira icyo avuga muri make
Eh, muri make novuga ko eh, izi politiki impamvu bitari biko birakorwa novuga ko hariho abantu bari barihenze ku bice bimwe bimwe byo by'isi cyangwa se ku bice bimwe bimwe bya afurika bakavuga yuko umupira ari uw'agace kamwe abantu novuga nk'abagiye barongora eh, aya ma- aya makofederasiyo cyangwa se izi mpuzamashyirahamwe ku mugabane ku migabane itandukanye ndetse na fifa muri rusange mfatiye ku isi muri rusange ariko ku rundi ruhande naho kuri patrice motsepe nagomba nkoresha ijambo ry'igifaransa mu ntunge burya rumonde voli iyo wevoliwa uraba amaporoje mashasha ugenda ukereya haba kuri patrice motsepe ndetse no kuri uyu muvandimwe arongoye fifa reka mvuge ko jewe ni igitego- ni umugani w'abanyarwanda bavuga ngo ni igitego ni igitego ariko baratsinda ba- abandi batashoboye gutsinda cyo kugira iki cyo ko ariko baradesantarariza cyangwa se bariko baragura imi- imbibe bariko baragura imbibe mu bijanye n'umupira w'amaguru muri rusange haba ku rwego rw'isi no ku- ndetse no ku mugabane wa afurika ku ruhande rwa ah, rw'uyu muvan- w'uyu mugabo arongoye ah, arongoye umupira w'amaguru ku isi mu- muri afurika patrice dr patrice mosepe hanyuma ku byerekeranye n'uko manda yabo idashobora isho- zi- mu gihe ziba zihindutse bishobora gukomwa mu nkokora nuko baba badatowe sinfise amakenga nogira amakenga eh, sinfise amakenga ko bano bagabo naho bozova ku butegetsi ko ibikorwa byabo bitazoja mu ngiro icya mbere cyo iyo umuntu avuye ku butegetsi cyangwa se avuye ku burongozi bwa asosiyasiyo runaka cyangwa se ikintu runaka yari arongoye harabaho icyo bita komize reprise le projet cyangwa se ibikorwa uguhanahana ubutegetsi hanyuma umuntu akerekana ibikorwa ariko arakora nuko bishobora kubandanywa mu biriko biratera imbere politike ziriko ziraza nuko abari mu mupira w'amaguru ko baratahura impamvu yo kwagura imbibe ibyo bi- dukunze kwa- gusantarari- kudesantarariza uh, ye- uwo mupira w'amaguru n'akamaro kavyo nibaza ko n'uwo bazotora bazoba batoye haba ku mugabane wa afurika cyangwa se no ku isi muri rusange bazotora umuntu babona ko ashobora kuzobageza ku iterambere bafatiye ku bo bazoba basanzwe bafise Murakoze.
abazoba barigejeje ibyo nibyo nifat- nofatirako hanyuma munyemerere kuri aha karekeranye n'amatora ku mugabane muri buno muri bihugu bitatu muvuge mu majambo make Ikibazo gishobora kuzotera, Eh, mu majambo make gishobora kuzokoma mu nkokora ah, ibihugu bitatu hamwe byozozamo imvururu hari aho bishobora kuzogira iki kuzo- kuzokoma mu nkokora abariko baratunganya ivyo ico gikombe hanyuma ikindi naco hiyongere ko n'abasportif abariko bara- abazotorwa burya abantu bose z'abasportif hari aho ashobora gutorwa nk'umukuru w'igihugu runaka akavuga ngo je mu maporoje nateguye inkino ntizirimo ariko nemeza ko politike mwa kino gihe abantu bose baramaze gutahura ko nimba ushaka kugira ah, ide- ukugaragara gukomeye cyane iyo ukije mu nkino birakunda Murakoze.
Aho bavuga ko nko mu gihugu cya tanzania ho bose baramaze kubona ko byamaze gufata iyindi ntera murakoze hari icyo mwakongera ko muri make cyane make cyane imbere ko tubandanya eh, Efrem
Ah, icya kabiri yaravuze cya infantino aramutse agiye cyangwa se mbotepe aramutse agiye niba ibi bikorwa byabo bitasubira inyuma byateye impungenge ze zifite ishingiro kuko n'ubu ngubu infantino aho anyura aba ashwana asubiza ibibazo bya bamwe mu banyamakuru ndibuka nka kongere ya fifa yabereye hano mu rwanda yagiranye amahari cyane n'amahane n'abanyamakuru cyane cyane bo mu burayi murabizi amagambo yavuze akakaye ubwo yasobanuraga uburyo katari yahawe igikombe cy'isi Eh, ni impinduka zirimo ziza bisaba nyine uwo waba aje nawe kuzikomerezamo ariko ni impinduka zitoroshye kuko burya iyo usanzwe wiharira ikintu rimwe na rimwe ukajya kugisangira noneho n'abandi uwo muntu uzanye izo mpinduka ntabwo mubyumvikanaho impungenge ze zifite ishingiro murakoze ku mirongo ya telefone kandi dufite habyarimana rishya babu uratwumva
rero turabumva babu uri he
rero njyanjye ndi mu gihugu cya afurika y'epfo ufite ikibazo wazana cyangwa icyiyumviro ushikiriza
oya twa- nta kibazo kimwe gusa twagushiriza icyiyumviro yego
amanatwe komisiyo k'iyo ngingo fifa yarayifashe yo kugira ngo ibihugu byo mu karere iwacu hariya ni kafu ni kafu si si fifa ni ni urunani rw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika
Kafu, kafu, sorry.
yego
Eh, eh, zabisa twa- twe- twebwe natwe na- dusanzwe tubiku- tuva hariya nyene mu- mu- mu karere karere nyene mu gihugu cy'uburundi
Do- bya- bya- bya- bya- byabizinze kabisa n'iyo ngingo kafu yarayifashe kuko ni byiza cyane ni byiza cyane kabisa twaramwizirije iyo ngingo murakoze ndabashimiye ku cyiyumviro cyanyu
Eh, yego dufise kandi ku murongo wa telefone Eh, dufise yego dufise bavugira um- bavugira uwohoze Thierry uratwumva
yego ndabumva uri he ba- eh, bavugira uwihoze
rero mu burundi hagati mu gihugu mu ntara y'amuramvya muri komine butezi ubaze ikibazo ushikirize icyiyumviro
nigushikiriza icyumviro
mugishikirize
icyumviro canje harimo gushimira fifa iyo na kafi kubera ubunya inkino ziba zitera imbere cyane rwose kurushiriza ngaho ubu niko zahora kubera ngaha mu bihugu bya afurika tuzoba dushyigikiwe cyane ndabona yuko inkino mu bisanzwe zizoja zigenda neza ku- kuko ubu unyabagene n'abakuzi b'umupira w'amaguru n'izindi nkino turiyumva cyane kandi turanezerewe cyane ku rya amerika yego ni gushima no kubatengurukira murakoze ku rya amerika ndabashimiye cyane murakoze
yego murakoze namwe
radiyo ijwi rya amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku ngingo y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika caf eh, yo guha amahirwe yo kwakira igikombe cy'ibihugu byo muri afurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo irindwi na gatanu izo kwakirwa na maroc mu gihe mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi kizokwakirwa n'ibihugu bitatu byo mu karere ko muri afurika yo mu buseruko ni ukuvuga kenya uganda na tanzania Ah, ndashaka mbaze ku kenshi ibihugu biba byakiye amahiganwa akomakomeye nk'ayo nk'igikombe cy'ibihugu byo muri afurika baba bubatse ibibuga byiza amahoteli amabarabara agasubirwamwo reka n'ibindi bibazo- bibanza byose biba bifasha kwakira ibikombe nk'ivyo mugabo ivyo bikombe bi- biheze ugasanga ivyo bibuga bi- ntibisubiye gufatwa neza bi- bi- bi- bi- bi- bi- byu- byuzuye ivyatsi canke ugasanga bitangwe gusenyagurika Ah, n'ikihe mubona cokorwa kugira ngo eh, ivyo bibuga n'ivyo bindi bibanza n'izo zindi nyubako inyuma y'uko amahiganwa nk'aya yarangiye bigume bifatwa neza mu karere ka afurika suleiman
urakoze twungure eh, ni ikibazo gikomeye cyane kuko muri kano kanya jewe na ndi muri afurika y'epfo aho nagiye ku rukino rwa guma mu runda mamelodi sundown eh, muri Cup- kwa cup champions league ariko gusa icyo kintu cyane gifatanye n'ibiriko birabera muri afurika y'epfo uravye nk'ibibuga bari bafise barotse mu gikombe c'isi ca bibiri na cumi abantu bose baravuga ngo eh, biriko biraba exploit- biriko birakoreshwa bivanye n'uko imigwi yabo cyangwa se politiki y'umupira w'amaguru yabaye nk'iyiteye imbere inyuma y'igikombe ca afurika c'isi ca bibiri na cumi ariko nko muri gabo naho uciye uraba hari ikibazo gikomeye cyane cyerekeranye n'ibyo bibuga ingene bikoreshwa ibyo rero birasaba ko ibyo bihugu eh, bica bigira iki bishyiramo ingufu muri politike cyangwa se mu ntunganye y'umupira w'amaguru na cyane cyane ko habaho ugushyiramo uburyo kugira ngo hashobore kuboneka impano na- na- zi- z'icyo- z'ibyo bihugu ariko hakongera hakanagaragara ingufu zifatiye kuri uwo mupira w'amaguru muri rusange kuko urabye nko muri Gabon- muri kano kanya impamvu ibibuga bakiniye ko igikombe cya afurika uno munsi bitova ko byabaye nk'ibisiba cyangwa se eh, byasubiye inyuma ariko birakoreshwa cyane ni uko mu gihugu hagati sha- amahiganwa yaho nyine aba ahagaze Tukaba tugiye rero tukaraba nko muri tanzania muri tanzania shampiyona yaho irakomeye muga bikomejwe n'ibihugu n'imigwi ni ukuvuga ngo itari myinshi cyane birasaba ko rero habaho kwa- gushyiramo ingufu kugira ngo iyo shampiyona igobandanye ikomera n'imigwi yo- yo muri tanzania ibandanye yitabira izo nkino zo ku mugabane wa afurika ndavuga kafu champions league na kafu federation cup ariko ahantu bita amakenga cyane burya jewe ntabwo ari muri tanzania mfite amakenga ku gihugu cya kenya ni ukuvuga ko kuva nk'inyuma y'uyu mwaka wa bibiri n'indwi barasubiye inyuma cyane mu mupira w'amaguru twese kwakira igikombe cya afurika cya bibiri na mirongo ibiri n'indwi hari ikigwa byozobasigira kugira ngo babandanye bakomeza shampiyona zabo kuko bitabonetse batarutse imigwi zo bikinirako nta ntego ibyo bihugu bizosubira inyuma ubwo rero birasaba ko bahera ubu bategura imigwi inyuma y'igikombe cya afurika izobandanya ikinira kuri ibyo bikombe kuri ibyo bibuga bizoba byarubatswe muri icyo gihe hanyuma nima- ni- no ku rundi ruhande barabandanya bategura ama akademi cyangwa se n'ibindi eh, ni- ni- n'iyindi mice yi- yi- ya- ya- y'ugwaruka bi- eh, kuri ibyo bihugu kugira ngo nibakina igiko- ni- ni- nibakina n'icyo gikombe cya afurika hazaboneke n'imigwi ku ruhande rw'abigenera amenya yitabira ibyo bikombe ikinira kuri ibyo bibuga bitandukanye hanyuma cyangwa se eh, ndavuga ba- babandanye bi- bi- bitabira amakompetisiyo mpuzamakungu kuko bitagenze uko tuzobibona nk'uko byabaye mu gihugu cya gabo ubwo nibaza ko ibibaye mu gihugu cya gabo n'ibiba hirya no hino hari isomo ikigo ariko birasigira ibi bihugu bitunganya amakani muri rusange ariko nabivuga murakoze habyarimana murantunga frederic eh, sapongo umureyo wiburega ari ku murongo wa telefone uratwumva
ngabo n'ijwi rya amerika uduhamagaye uri he
ara uduhamagaye uri he yego mbamagaye ndi mu majyaruguru y'u rwanda mu karere ka rulindo mu murenge wa burega icyiyumviro mushikiriza ikibazo mubaza abatumire Eh, njyewe na urebye na- ntabwo ari ikibazo mbaza ahubwo ni igitekerezo ntanga mu by'ukuri eh, ishyirahamwe impuzamashyirahamwe ya afurika ijya gufata kiriya cyemezo ni uko iba yarebye kure gusa dukeneye ko n'ibindi bihugu bigira eh, ibibuga byinshi bikagira ahantu hahagije ho kugira ngo nibuze kuko hari igihe utekereza ugasanga nk'igikombe cya afurika kiri mu mijarajara mwaka umwe ngo kizabera aha ukumva ngo ntibabyemeje kubera iki ikibazo cy'ibihugu bitari standby ku bintu bijyanye n'ikibuga numva njye nk'icyifuzo cyanjye duhereye nk'inaha mu rwanda kuko barimo baravugurura amasitade menshi atandukanye no mu burundi bikaba uko buriya nk'iyo tanzania kenya na uganda byifatanyije ngo byakire irushanwa nka ririya hari igihe biba bigaragara ko igihugu kimwe ubwaryo kitari ryigondera ariko ntekereza ko umunsi hazaba hashyizwemo ingufu hamwe na polisi z'ibihugu cyangwa se ni- n'ingamba ibihugu bifata hari igihe bizagera koko eh, ishyirahamwe nyafurika ntibijaragaze umutima ahubwo bagahitwamo bakajya bagorwa no guhitamo murakoze Eh, murakoze namwe ijwi rya amerika fidel niyinzigiye ari ku murongo nawe nyene wa telefone uratwumva niyizigiye uratwumva halo umurongo wa niyizigiye ufise ikibazo Ah, ndashaka mbaze abatumire ah, kuba mubona kuba ibihugu byo muri sekafa ibi bihugu bya tanzania kenya na uganda byemerewe kwakira igikombe cy'ibihugu byo muri afurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'indwi mubona bizofasha kurushiriza gushira ingufu kurushiriza mu guteza imbere umupira w'amaguru mu karere ka sekafa Ah, bizwi ko ari akarere kadakomeye cyane ugereranije n'utundi turere two muri afurika mu bijyanye n'umupira w'amaguru Ah, Suleiman
Eh, urakoze cyane fidel nibaza ko ntabwo nova kubidoroshiriza cyane kuko hari n'ibihugu byagiye byakira icyo gikombe cya afurika eh, mugabo umupira wabo utaciye ukomera cyane na cyane cyane burya umupira ukomezwa na shampiyona mu buryo bwiyaguye hanyuma igikombe cya afurika burya kenshi muri ibyo bihugu byo muri mu karere eh, mu be- mu- mu- mu barabu mu- ndavuga nko muri uwese usanga abantu bakinira mu biserukira igihugu cyane baki- bakina ku migabane ya buraya usanga benshi batanavuke no kuri- no muri ibyo bihugu ariko rero twebwe ikibazo tugira nko mwa kano karere kacu benshi bakinira imigwi iserukira bihugu imikuru usanga ba- ba- basanzwe bakina muri ayo mashampiyona cyangwa se ugasanga n'abadakina kuri ayo mashampiyona baraciye ma- muri ayo mahiganwa y'ibyo bihugu bakina mu karere nyene ibyo rero bivuze ngo kugira ngo bikomere no habaho politiki yo gukomeza amahiganwa yo muri ibyo bihugu byegereye iki eh, byegereye ibyo bihugu bingahe bitatu shampiyona y'u rwanda igakomera shampiyona y'u burundi igakomera shampiyona ya tanzania nayo nyine igakomera n'ayahandi hoho impinduka zo kwakira igikombe cya afurika cyangwa se kwakira igikombe cya afurika kuri ibyo bihugu bitatu ntabwo biza gukom- gukomeza uno mupira w'amaguru cyane kuko unabirabye nko muri kameruni baherutse kwakira igikombe cya afurika mu rwego rwo ukaraba nka shampiyona ihiganwa ryabo mu gihugu hagati cyangwa se muri rusange umupira wa kameruni utarabye abantu baba bavuye ku mugabane wa buraya cyangwa se no mu yindi migabane ntacyo birahinduramo cyane mwese rero twebwe tutazuba twa atari uburundi buzaba bwabyakiriye atari nta n'u rwanda ruzaba bwabyakiriye ahubwo hari igihe ishobora kuzotwereka yuko natwe bishoboka ko amahiganwa mpuzamakungu dushobora kuyatunganya ubwo ahubwo mu by'inyubako niho mbona ko bizaba bifu- bikunda muri kazoza nabwo ndiho poroje z'umupira w'amaguru cyangwa se intunganye z'umupira w'amaguru ntabwo zizofatira ku kuba hariho iza- ari uko igikombe cya afurika cyabereye muri kano karere gusa bisaba ahubwo ko babitegura hari icyo mwakongera ko efuremu
Eh, ndabona nka tanzania iyo umupira wayo uzakomeza gukomera cyane kubera kwakira urumva barimo barakomera barimo barazamuka kubera ikipe ya simba na yanga yanga iheruka ku mukino wa nyuma wa confederation cup hanyuma ubu ngubu simba izakina super league ihiganwa rikomeye cyane ririmo amafaranga menshi kuba rero muri bibiri na makumyabiri na karindwi n'igihugu kizaba cyakira kandi hari icyo mbona bizafasha cyane ariko ubundi byakagombye kandi bazakira yakagombye kubabera ah, umuhate wo gutegura no kuzamura abakinnyi yaba iyo kenya yaba iyo uganda ndetse na tanzania ariko tanzania mbona ariyo irimo ifata umurongo ibonye itike ya kan club yabo izakina super league barimo barahora mu matsinda ya champions league ya caf champions league ndetse na caf confederation cup n'ibindi byakagombye kureberaho atari n'ibyo byonyine bizakira ahubwo n'u rwanda rukavuga ruti ibyo bitatu bifite bifite tike kubera ko bizakira ariko natwe twakagombye gutangiza kampeni y'iyo myaka itatu tugategura ku buryo tuzaba turi muri kenya tuzaba turi muri tanzania tuzaba turi muri uganda murakoze umupira w'amaguru muri afurika woba uri gutera uje imbere cyangwa uhagarara cyangwa usubira inyuma murabye uko uwo mupira wagiye uragenda mu myaka itandukanye haba mu bikombe nk'ibi twakora turavuga byo muri afurika cyangwa mu gikombe cy'isi yose Ah, mbaze wewe Suleiman
Eh, eh, urakoze umupira w'amaguru uriko uratera imbere uriko uratera imbere n'ibyo abantu bashobora gushaka kuvuga ngo twabonye nwanko kanu twabonye jj okocha twabonye roger mira twabonye n'uwatwaye eh, baron d'or cyangwa isigi ku mupira w'inzahabu uyu george weya umuperezida wa liberia ariko ntikiko turabona mwa kino gihe mugabo tugiye kuraba ubuhinga buri kuba n'abakinyi eh, umupira w'amaguru uri kuratanga mwa kino gihe ni bwinshi cyane haba ku mugabane wa buraya ndetse no ku isi muri rusange reka mbanze mfatire ngaho hanyuma ikindi naco ikibyemeza ko uriko uratera imbere ni uko ibihugu byo ku mugabane wa afurika uyu munsi bisigaye byitabira inkino zo ku- eh, z'igikombe cy'isi cyangwa se inkino zimpuzamigabane bikagera kure akarora n'igihugu cya maroke mu buryo eh, bugaragara mwarabonye ko cyageze mu bihugu bine bya nyuma byakinye igikombe cy'isi cya cya- giherutse kubera muri Qatar ibyo bitwereka ko umupira w'amaguru ku mugabane wa Afurika uri kuratera imbere cyane ikindi gice kibitwereka murabona hageze n'aho ibihugu byo ku mugabane wa Afurika bitangura gusaba ko bigira iki byakira igikombe cy'isi nta wari bwabitekereze cyangwa se bwabyiyumvire mu gihe tutari ko turabona iryo terambere ry'umu- ryo- ry'uwo mupira w'amaguru muri kahise murabona ko Maroc yo yamaze kuba ivuga yuko yifuza kwakira igikombe cy'isi mu mwaka wa bibiri na mirongo itatu ibyo rero ni ukwemeza ko sinkekeranya ko umupira w'amaguru uri kuratera imbere ibikorwa birivugira muri rusange ibi byaba mu mirongo icyenda ibyo biba mu mwaka wa bibiri na mirongo ine na gatatu hari ikintu kininiya cyahindutse cyane yewe naho tutabona abo bakinnyi ba- bashayininze gusumba etofisi bakomeye gusumba etofisi cyangwa mu byo gutsinda ibitsindo basumba dorogba basumba eh, george weya ariko ubu muri rusange urabona ko ntihabuze irima imwe i- iri hejuru cyane ntayihari mugo iranahari kuko ba Monsara barahari ba Mohamed Salah barahari aba Sadio Mane barahari ariko ikigaragara muri rusange hari abakinnyi benshi baduze hari ibihugu byinshi byateye imbere kubera iki abakinnyi babo urabona ko baduze cyane mu rwego rwa Afurika Murakoze.
bigaragara ko umupira wateye imbere muri rusange
John Long eh, Karutusi ari ku murongo wa telefone uratwumva yego ndabumva wowe ufite ikibazo icyiyumviro winyarutse umwanya uri kugenda Eh, mbega icyiyumviro mfite wenda nk'icyo navuga wenda nk'i- nk'igihugu cya Maroc kuba gihawe kwakira igikombe cya afurika kirabikwiye kuko wenda kiragaragaza ko cyaba gifite n'ubushobozi wenda n'ikipe ya- ya- yabo ko yaba ikomeye kuko yarabitweretse mu gikombe cy'isi giherutse ubwo yageraga muri koka fayino Bira- birakwiye ko yashakira kandi ikaba ishobora no kuba yagira amahirwe yo kuba yakegukana ndetse wenda n'ikindi navuga nakwishimira nuko cyaba cyerekeje mu karere k'ibiyaga binini bizatuma wenda amakipe yaho nayo ashobora kuba yagira iterambere kuko bigaragara ko aribwo bwa mbere gishobora kuba kigiye kwakirwa bikazatuma wenda n'amakipe yaho amwe n'amwe azahakanira kugi- kugikina avuga ati kiri hasi reka natwe tubashe yuko twabasha kukigeramo na tukaba tutagira amakipe menshi azagikinamo ibitekerezo byanjye byari byo ngibyo murakoze murakoze ndabashimiye
yego namwe
igikombe cy'isi yose cy'umupira w'amaguru kizoba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika canada na mexique ishyirahamwe fifa ryarongereje imigwi ah, aho n'ibihugu biva mu migabane itandukanye y'isi eh, bizoronka amahirwe yo kongereza imigwi izoba iserukira Ah, akarere ka afurika kaga- kaba gafite amahirwe yo kuronka imigwi icenda izoserukira afurika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu efuperi mwibaza gushika ico gihe afurika ko izoba yafashe ingingo zikwiye zo gushobora kwerekana ko umupira w'amaguru uriko uratera imbere ko turabye igikombe giheruka maroc yarerekanye ko afurika ikomeye ishobora gushika kure
ego ego niko mbyibaza igihe kizaba cyageze kuko uri kureba abakinnyi bari kuva muri afurika abakinnyi b'abanyafurika bagenda bigaragaza mu mashampiyona akomeye haba mu burayi ndetse wenda na arabiya sawudite abo barimo bagura muri iyi minsi ah, kandi bakiri batoya ubona ko icyo gihe bashobora kuzaba ari abakinnyi bakomeye hanyuma kongera umubare nabyo bikazafasha afurika cyane kuko ibihugu bitanu mbere na mbere mu majonjora hari ibyasigaraga bikubita agatoki ku kandi aragiye ariko nanjye nari kugenda uribuka nk'itsinda ryarimo cameroon na cote d'ivoire Ah, cote d'ivoire irasigara ni ibihugu kimwe cyashobora ibi ikindi cyakora ni amahirwe makeya abitandukanya Ah, na- ntekereza ko afurika hari ikizagaragaza muri iki gikombe cy'isi kuba ah, hari abakinnyi benshi barimo bazamuka bajya mu mashampiyona akomeye kandi bakiri batoya generasiyo ntoya no kuba ah, umubare nawo w'amakipe ahagarariye afurika mu gikombe cy'isi uzaba wazamutse hari ibihugu bishobora kuzafasha maroke kugera nk'aho yageze cyangwa se bikaba byaharenga murakoze suleiman naho ku- kuri icyo kibazo nyine ah, abitegeza ibintu baravuga ko kenshi usanga murantunga amaleta yo muri afurika yisuka mu byerekeye umupira w'amaguru agadurumbanya agahungabanya abakinnyi bikagira n'ingaruka kutabafata neza kutabaha uburyo bukwiye ugasanga ntibabyifashemo neza mu mahiganwa nk'igikombe cy'isi yose ugereranije n'utundi turere two muri afurika ni ikihe mubona cyokorwa kugira ngo igihe igikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatandatu kizoshika ibibazo nk'ivyo bishobora gutorerwa inyishu kugira afurika nayo yerekane igihagararo cayo muri ico gikombe
Eh, urakoze nibaza ko icya mbere cyo nyine ni uko abarongoye ibihugu cyangwa se na politiki z'ibihugu zidakwiye kwivanga cyane cyangwa se kwinjira muri politiki z'umupira w'amaguru ibyo bivuze ngo nimba ari igihugu runaka nk'ubu murabona muri kenya baheruka mu bihano uko biri kose kuba baciye baronka kino ah, rino bako ryo kwakira igikombe cya afurika cya bibiri na mirongo irindwi n'indwi hari ibyo baza gukora muri leta biboneka ko badakwiye kongera kwivanga muri mu bihugu muri rusange ibyo rero nibyahagarara bizotuma igihugu kibandanya gitera im- ibihugu bibandanya bitera imbere byo ku mugabane wa afurika na cyane cyane bakazerekana n'urwego rwiza ah, muri mu gikombe cy'isi cya bibiri na mirongo ibiri na gatandatu ariko rero ngarutse kandi ku rundi ruhande hari aho biba ngombwa kuko hariho amakonfederasiyo amafederasiyo cyangwa se abarongoye imigwi- imi- amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu bihugu bimwe bimwe usanga bigenza nabi bikaba ngombwa ko habaho uruhara rwa leta ugufasha no guteza imbere izo nkino nibaza ko ibyo oh, bikwiye no ko bakorana na bose bumvikana kuko politike y'igihugu ibaye nziza kenshi iteza imbere byose iteza imbere izo nkino na politike y'umupira w'amaguru ibaye nziza kenshi imbere n'igihugu baragira iki kiravugwa cyane nibaza ko hazabaho kumvikana hanyuma ngaruka ku kibazo mwari mwabajije efuremu ku byerekanye n'ibihugu bizitabira icyenda burya ntabwo ari icyenda byonyine hashobora no kuboneka icya cumi kuko uheraheze hasigaye imini- imisego na mirongo itatu uheraheza Babo amatsinda azoba arangiye kuko ba- bigabuye mu matsinda ata- i- aya- icyenda muri ayo matsinda icyenda ah, ata- ah, icyenda byose bizaba bifite uburenganzira bwo kubandanya bigira iki byita ah, kubandanya mu gikombe mu gikombe cya cya- cya- cya- cy'isi ariko hari n'igihugu kimwe gishobora kuzoboneka mu bihugu bine byatakaje eh, bya- novuga ngo meyeri perezida niko bakunze kubivuga bitatakaje cyane Murakoze.
mu majonjora mu kurondera ikigihugu cya mikombe cy'isi bishobora kuzohura n'ibihugu Murakoze.
azobamvamwo igihugu kizohura Murakoze.
n'ibindi bihugu Umwanya urarangiye.
bibiri, eh, bikaba bine muri rusange Murakoze. Ndabashimiye.
ndabashimiye meyeri perezida ku isi muri rusange ndabashimiye ari Suleimane niyo nkuru umenyesha amakuru y'inkino akorera radio ejo heza FM Bujumbura mu Burundi na FM Kayiranga umenyesha amakuru y'inkino akorera radio television Flash Kigali mu Rwanda twako tuvuga ku ngingo y'ishyirahamwe eh, FIFA, eh, CAF yo guha igikombe cy'ibihugu byo muri Afrika Maroc n'ibihugu byo mu karere ko muri Afrika mu buseruko Tanzania Kenya na Uganda ndabashimiye rero mwese mwakurikiranye iki kiganiro shimira abatumire n'abahashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro mugire ibihe byiza mubandanya kudukurikirana kuri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu mukunda cyane